iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyadirwe mbasuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba u rwanda rwongeye kwizihiza umunsi wahariwe intwari z'igihugu twifuje yuko uyu munsi uri kwizihizwa mu midugudu yose y'u rwanda abantu bakora ubusabane bakaganira bakibukiranya ibikorwa by'intwari kugira ngo cyane cyane urubyiruko rubimenye rugerageze gukora byiza uwo ni dewo nkusi ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta zishimwe iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo mu karere u rwanda rwongeye kwizihiza umunsi wahariwe intwari z'igihugu umunsi wizihizwa buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri asumta kaboyi adufitiye inkuru irambuye
umuhango wo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu witabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu barangajwe imbere na perezida paul kagame umuhango waranzwe no gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari byakozwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umwe uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ni umuhango utagejeje ku minota itanu kuko nta bindi bikorwa byabereye ku gicumbi cy'intwari uretse gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari byakozwe n'umukuru w'igihugu n'uhagarariye ibihugu byabo mu rwanda habayeho gufata umunota wo kuzirikana kuri izo ntwari umuhango uhita usozwa ibindi ibirori bikaba byabereye hirya no hino mu midugudu yo mu Rwanda kugeza ubu intwari z'igihugu zizwi ni mirongo itanu n'eshatu ariko urwego rw'igihugu rushinzwe imidari n'impeta by'ishimwe rusobanura ko ubu hari amazina mirongo irindwi n'atandatu yashyikirijwe ibiro by'umukuru w'igihugu azatoranywamo abazinjizwa mu ntwari z'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego bwana nkusidewo asobanura uko uyu munsi wateguwe twifuje yuko uyu munsi uri bwizihizwe mu midugudu yose y'u rwanda abantu bakora ubusabane bakaganira bakibukiranya ibikorwa by'intwari kugira ngo cyane cyane urubyiruko rubimenye rugerageze gukora byiza ariko turanatekereza ko ubutwari muri iki gihe tugezemo ni ubutwari bwo kubaka igihugu bwo kubaka iterambere bwo kubaka aheza h'ejo h'igihugu cyacu binavuga ngo ubutwari kera bwakunze kureberwa mu bikorwa bya gisirikare n'uyu munsi ntibyabura kuko umutekano ni ikintu cy'ibanze kugira ngo ibindi byose bishoboke hamwe n'ibyo ariko ntitwakwirengagiza ko umutekano ariryo shingiro dukomeza kuvuga tuti ariko hari ibyo twagezeho tubisigasire tubirinde tubyubakireho nk'umusingi ukomeye mu banditse mu gitabo cy'intwari z'u rwanda mirongo itanu n'eshatu muri abo abakiriho ni mirongo itatu n'icyenda barimo abanyeshuri b'inyange mu karere ka ngororero banze kwitandukanya hakurikijwe amoko ubwo baterwaga n'abacengezi ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi izi ntwari mirongo itanu n'eshatu zose ziri mu cyiciro cy'imanzi hamwe n'icy'imena ariko nta n'umwe urashyirwa mu cyiciro cy'intwari z'ingenzi nk'uko bitangazwa n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu muri ibi byiciro uko ari bitatu icy'imena n'icy'ingenzi nibyo byonyine bishobora kubamo abantu bakiriho n'abatakiriho ni kenshi mu bashyizwe mu byiciro by'intwari z'igihugu cyangwa se bafite imiryango yashyizwe mu ntwari z'igihugu bagiye bifuza ko bahabwa umwihariko bwana nkuside uyobora uru rwego asobanura ko igihembo cya mbere abashyizwe mu byiciro by'intwari bahawe ari uguhabwa agaciro n'igihugu intwari ni umuntu ku giti cye ubutwari ni ibikorwa yakoze bimugira intwari kandi ibyo bikorwa ntabikora ashaka gushima ikindi nuko utabona ikintu cyo gushimira umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kingana n'ibyo bikorwa yakoze ariko kumuvuga ukamushima ukamushyira imbere y'abantu ukamutaka numva ari ishimwe ubwaryo ritari rito cyane ibijyanye n'ibintu rero ibyo nabyo tubitekerezaho intwari z'igihugu zashyizwe mu byiciro bitatu intwari y'imanzi bisobanura umuntu wakoze ibintu by'ikirenga wagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange akamaro n'urugero bihebuje muri iki cyiciro harimo umusirikare utazwi izina ingabo ihagarariye izindi ngabo zitangiye igihugu zikagwa ku rugamba mu bihe byashize iby'ubu n'ibizaza ndetse na General Fred Rwigema wayoboye ingabo za FPR inkotanyi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda nyuma akaza kurugwaho intwari z'imena harimo mutara wa gatatu rudahigwa wabaye umwami w'u rwanda harimo rwagasana misheli wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu cy'u rwanda n'umunyamabanga w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa hakazamo madamu wiringiye imana gata wabaye minisitiri w'intebe muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza mu kwezi kwa kane mirongo icyenda na kane n'itegeka felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe abatutsi yamusanze ku gisenyi aho yiciwe azira ko yarwanye ku batutsi bihishe mu kigo ashinzwe kuyobora cya centre saint pierre insanganyamatsiko yatoranyijwe muri uyu mwaka iragira iti ubutwari banyarwanda agaciro kacu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mu burundi ishyaka iprona ryegamiye kuri leta ryatoye bwana gasito sindimwo kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu bwana sindimwo asanzwe ari visi perezida wa mbere w'igihugu iyo nkuru turacyayikurikirana tuzayibagezaho amakuru yacu ataha umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu yahamagara ibihugu by'uburundi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo kubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga uguhanahana kw'abantu barimo n'abarwanyi n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza mu kiganiro yahaye radiyo y'abafaransa rfi michel bachelet atwara akanama ka onu kajejwe atihakaza muntu yavuze ko atewe impungenge n'ikibazo c'abarundi n'abanyarwanda igihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo kimaze imisi gisubiza mu bihugu vy'amavukiro ariko onu ntigire amakuru ahagije y'ingene bafatwa canke ibibashikira iyo bamaze gusubira iwabo yamenyesheje ko kino kibazo yakiganiriyeko na perezida felix tshisekedi mu rugendo yaherukamwo hamwe n'ibijanye n'umutekano muke n'ubwicanyi bwo mu ntara ya ituri akanama ka onu kajejwe atakazina muntu gafata nk'ivyaha vyo mu ntambara n'ihohoterwa rya kiremwa muntu bashira yemeza ko amasezerano ya geneve atubahirizwa mu guhanahana abantu hagati ya kongo burundi n'u rwanda ego twaramubwiye ko twibaza ko ayo mabwirizwa n'amategeko yose ategerezwa kubahirizwa na cyane cyane hageze ibihugu byayasinye bituraje ishinga kubona abantu basubizwa iwabo ku gahato kandi amasezerano ya geneve ntiyubahirizwe ayo mategeko ariko hari ibihugu bihabwa abavukagihugu bavyo nk'u rwanda vyemeza ko atagatotsi biyabonamwo vincent biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu yabigarutse ko mu minsi iheze mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru yariko avuga ku migenderanire hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu bibanyi aho yishimiye rwose muri kino kiringo ubusabane buri hagati ya kigali na kinshasa anashima uko ingabo za kongo zimaze imisi zica zikanatuza abagize imitwe y'inyeshamba y'abanyarwanda iri ku butaka bw'ico gihugu harimwo na bamwe bamwe bamwe mu bakuru bayo hari n'abanyarwanda bamaze gutahuka bari bagize cyane imiryango y'abo ngabo babaga muri turiya dutsiko tw'abashakaga guhungabanya umutekano w'u rwanda ubu tumaze kwakira abantu bageze ku gihumbi magana cyenda cumi n'icyenda bakomoka muri miryango y'abariya barwanyi bagiye bicirwa muri kongo cyangwa se bagafatwa bakoherezwa mu rwanda abo bari mu nkambi ya nyarushishi baritabwaho mu buryo bw'ubuvuzi baritabwaho mu buryo bw'imibereho yabo ariko kandi bakanakorerwa gahunda yo kugira ngo bazabashe gusanga abandi banyarwanda babashe kugira ubushobozi bwo kwibeshaho ariko bamaze kwigishwa murumva abantu babaye muri ariya mashyamba n'inyigisho mbi zigamije guhungabanya umutekano w'u rwanda ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi ni abantu n'ubundi hasanga gahunda yihariye yo kwigisha bene bariya kugira ngo babasobanurire na gahunda igihugu kirimo aho bigeze nibajya iwabo aho bakomoka bazabashe gukomeza n'abandi banyarwanda mu gushyira mu bikorwa gahunda z'igihugu iruhande y'iyi miryango hari n'abagwanyi ubwabo bagarukanywe mu rwanda minisitiri biruta yemeza ko nabo nyene bitaweho hakurikijwe amategeko hari abarwanyi bagera kuri magana atatu mirongo itandatu na babiri nabo bagaruwe mu rwanda nabo bafite gahunda yabo yo kugira ngo bigishwe bazasubizwe mu buzima busanzwe cyangwa se mu buryo butandukanye niba basubira iwabo aho bakomoka niba hari abakurikiranweho ibyaha ibi n'ibi ibyo byose bigomba gukorwa gukorwa kandi hari inzego zibishinzwe niyo gahunda iriho turetse abarundi n'abanyarwanda igihugu ca kongo kirungika mu bihugu vyabo igihugu c'uburundi na cone mu mezi aheze carungikiye kongo abakongomani bagera mu majana ahanini bagizwe n'abanyeshure bo muri za kaminuza nubwo aberekewe n'ingingo bavuze ko barenganijwe igipolisi c'uburundi gisigura ko abasubijwe iwabo bataha uburenganzira bwo kuba ku butaka bw'uburundi bari bagifise hakurikijwe amategeko kuri uyu w'imana tuzogaruka kuri aya masezerano ya geneve agenga guhanahana abantu hagati y'ibihugu baba bagiye kwaka indaro canke ku bw'imva z'umutekano barahunze ibihugu byabo eroge urikaneza ijwi rya amerika ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi wasac mu rwanda burasaba abaturage kwirinda gusesagura amazi mu bitari ngombwa kuko bibahombya ni mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko ikiguzi cy'amazi cyazamutse cyane claude ganza munyamagana aratugezaho inkuru irambuye byavuye kuri bitandatu bigera kuri makumyabiri dore iyi ubungubu dore ngiyi do niyo wafatira iyi nangahe makumyabiri dore ngiyi si ngiyi si makumyabiri niyo ukwezi kwa kangahe ukwezi kwa cumi n'abiri n'ukwa mbere wayizanye nayo ni makumyabiri hanyuma iyo uyu ni umuturage wo mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka nyagatare umurenge akagari n'umudugudu nabyo ni nyagatare arerekana inyemezabwishyu zinyuranye agaragaza ikinyuranyo kiri hagati y'amafaranga yishyuraga mbere y'uko ibiciro by'amazi bizamuka nk'uko na bamwe mu baturanyi twaganiriye babivuga amazi yatunaniye rwose twabona aya mahirwe ntimutuvuganire aya mazi urabona twazaye rwose ibyo bintu ni ukuri kuko maze imyaka hano itanu ubu ni uwa gatanu ariko mbere twajyaga twishyura amafaranga ibihumbi nka bitatu magana atanu ku kwezi bya fagitire y'amazi kandi nyine tujya bumva amazi ntiyongere dukoresha kuko tubana turi bane ariko ubu ngubu nyine baduca hafi ibihumbi icumi ibyo byabaye nk'ibyikuba kabiri ugereranyije imibare nyine twakoreshaga mbere birindwi ku kwezi noneho ejo bundi bazanye fagitire y'ibihumbi makumyabiri by'amazi ukwezi kumwe ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake bwo gusanga ibiciro byashyizweho byarashingiye ku bushobozi bwa buri muturage bwana bernard byamugisha ayobora ishami rya wasake mu turere twa nyagatare na gatsibo byagiyeho biganiriweho n'inzego zitandukanye muzi ko ibiciro bishyirwaho n'ikigo cya leta rura cyagerageje rero kuganira n'inzego zindi zitandukanye ku buryo ibyiciro byose by'abaturage mu bushobozi bwabo babitekerejeho iyo ureba rero usanga igiciro cy'amazi kitari hejuru cyane ugereranyije n'imirimo ikorwa kugira ngo amazi yatunganywe agere ku muturage ibiciro by'amazi biteye ku buryo inganda zishyura amafaranga magana arindwi na mirongo itatu n'atandatu kuri litiro igihumbi cyangwa metero kibe imwe amavomero rusange akishyura amafaranga magana atatu na makumyabiri n'atatu mu gihe abantu ku giti cyabo bakoresha litiro zitarenga ibihumbi bitanu ku kwezi bishyura amafaranga magana atatu na mirongo ine kuri izo litiro igihumbi zihwanye n'amajerekani magana atanu abakoresha hagati ya litiro ibihumbi bitanu na litiro ibihumbi makumyabiri bakishyura magana arindwi na makumyabiri kuri litiro igihumbi naho abakoresha hagati ya litiro ibihumbi makumyabiri n'ibihumbi mirongo itanu bakishyura magana inani na mirongo ine n'atanu ku majerekani magana atanu ahwanye na litiro igihumbi cyangwa metero kibe imwe abakoresha hejuru ya metero kibe mirongo itanu bakishyura amafaranga magana inani mirongo irindwi n'arindwi kuri metero kibe imwe rura yagennye ibi biciro ivuga ko abandi bakoresha amazi batabarirwa mu nganda ntibabarirwe mu ngo cyangwa se amavomo rusange bazajya bishyura amafaranga magana inani mirongo irindwi n'arindwi igihe batarengeje metero kibe mirongo itanu ku kwezi bazirenza bakishyura amafaranga magana inani mirongo icyenda n'atanu kuri metero kibe imwe bwana yemeye muzora uyobora wasake ariko asanga hari igihe abafatabuguzi basesagura amazi mu bitari ngombwa bikaba byatuma bishyura amafaranga y'umurengera amazi dukoresha mu rugo rwacu kubera yuko tutakoto anaduhindera ubusa araduhenda pe reka mbabwire ngo amazi dufite ubu dukoresha muri kigali dufite iyo kontorore nyayo isaranganya tuvuga yaba ryiza buri wese akanayabona ntagire abakarayinga ngo yabuze kuko dukoresha aho ku byiciro eshatu cyangwa enye iyanyu twagombye gukoresha nubwo agaragaza ko gusesagura amazi bikoma mu nkokora isaranganywa ry'amazi bikanahendera ubusa abayasesagura ku rundi ruhande hari abavuga ko bigengesera uburyo bakoresha amazi ariko ibiciro bikanga bigatumbagira rwose ibyo ntabwo biba kuko n'undi ndi twe tuba tuyamanaginga turwana yuko fagitire itaba nini ariko n'undi ibiciro byariyongereye nyine kuri metero kibe n'undi usanga amafaranga yarikubye yariyongereye buriya mu gitondo turavoma tugafunga kugira ngo tutanagira urwitwazo rwo kuvuga ngo hari umuntu waje tumaze kwandura ukaravoma ya mazi dukonsoma aba ari kositenti ariko ukabona ibiciro byo biraguma bivariye ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake kigali kigaragaza ko mu byo mu rwanda buri munsi hakenerwa metero kibe ibihumbi magana abiri na cumi n'icyenda magana ane na mirongo itatu na zirindwi ariko amazi aboneka buri munsi akaba ari metero kibe ibihumbi ijana na mirongo inani na birindwi magana abiri na mirongo icyenda n'eshatu ivuga ko mu cyaro ho buri munsi hakenerwa metero kibe ibihumbi magana atatu na mirongo inani na birindwi magana cyenda mirongo inani n'eshanu ariko iziboneka ni metero kibe ibihumbi mirongo irindwi na bibiri magana ane na cumi n'enye gusa wasake kandi ivuga ko kugira ngo abanyarwanda bose bazabe babona amazi meza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu mijyi hazaba hakenerwa buri munsi metero kibe ibihumbi magana atatu na makumyabiri na magana inani na mirongo itandatu n'eshatu kandi ko zizaba ziboneka naho mu bice by'icyaro ho bazaba bakenera metero kibe ibihumbi magana ane na makumyabiri na bitatu magana abiri na mirongo inani n'imwe wasake ivuga ko haba mu mijyi no mu byaro bazaba babona amazi meza ku kigero cy'ijana ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane claude ganza munyamagana i nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo y'amerika mu ruhererekane rw'ibiganiro n'inkuru bivuga ku cyerekezo makumyabiri leta y'u rwanda yari yarihaye umwaka w'ibihumbi bibiri uyu munsi turagaruka ku cyiciro kirebana n'ikoranabuhanga timisitokire mutijima niwe waduteguriye ibindi kuri iyi nkuru mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ubwo icyerekezo makumyabiri makumyabiri cyatekerezwaga ikoranabuhanga n'isanganyabumenyi rishingiye ku ikoranabuhanga mu itumanaho ibizwi nka ICT mu ndimi z'amahanga ntibyafatwaga nk'intego z'iki cyerekezo ubwayo ahubwo nka kimwe mu bizafasha mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'izindi ntego za viziyo makumyabiri makumyabiri inzego z'ubutegetsi zavugaga ko itumanaho mu rwanda riri ku kigero kiri hasi cyane bitewe n'ubukene bw'ibikorwa remezo byo mu rwego rw'ikoranabuhanga icyo gihe leta yateganyaga ko ishingiye ku buto bw'igihugu ku bucucike bw'abaturage no ku rurimi rukoreshwa na bose politiki y'itumanaho igomba gufasha mu kureshya abashoramari kugira ngo ibikorwa byo muri uru rwego byegurirwa abikorera aha niho hatangiye imishinga migari irebana no gushyiraho ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga iyirimo n'uwo gukwirakwiza umurongo mugari wa murandasi cyangwa se interinete mu turere twose tw'igihugu watangijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga na inovasiyo yavugaga ko ku kigero cya mirongo cyenda na gatandatu n'ibice bitandatu ku ijana ubuso bw'u rwanda bugerwaho na interinete biturutse kuri uwo muyoboro muri viziyo makumyabiri makumyabiri intego yari uguteza imbere ikoranabuhanga haherewe cyane cyane mu bigo by'amashuri no mu nzego za leta aha leta yateganyaga ko mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri buri rwego rw'ubutegetsi buri kigo cy'amashuri yisumbuye no mu bitari bike byabanza hazaba hageze umuyoboro wa murandasi cyangwa se interineti imibare ya minisiteri y'uburezi yo mu kwezi kwa mbere ishuri yisumbuye hafi magana arindwi na mirongo ine hirya no hino mu rwanda ari byo bifite uburyo bwo gukoresha iyo murandasi mu myigishirize bikorewe mu byumba by'ikoranabuhanga mudasobwa imwe kuri buri mwana icyakora mu magenzura ngarukamwaka ku ireme ry'uburezi iyi minisiteri ikora byagaragaye ko hari aho ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga bitabyazwa umusaruro uko bikwiriye aho hamwe ibyumba byakabaye bitangirwamo amasomo byifashishwa nk'ibyagenewe kwigisha arebana n'ikoranabuhanga gusa bwana isaac munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri minisiteri y'uburezi aha yasabaga ko ibigo byakoresha neza iryo koranabuhanga bisobanuye ko ziriya simati karasumu zitandukanye na kompiyuta labu kompiyuta labu tumenyeye ko ari icyumba cy'ikoranabuhanga abana bajyamo bakajya kwigiramo kompiyutazi bagakoreramo n'ubundi bushakashatsi butandukanye ariko simati karasumu ni ishuri nk'uko tuba dufite amashuri yandi abarimu bahagararamo bakigisha biriya byumba rero byashyizwemo amamashini kugira ngo byigirwemo n'andi masomo ni amasomo aba yashyizwemo tuvana mu mpapuro tukashyira mu mashini aho n'umwarimu ugiye kwigisha sayanses asangamo ayo masomo ugiye kwigisha indi masangamo uretse mu rwego rw'uburezi kandi kugeza ubu leta y'u rwanda ivuga ko ibiro by'ibigo n'inzego za leta hafi ya byose kugera no mu mirenge yo mu gihugu umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda wasize bigerwaho n'uburyo bwo gutanga serivisi hifashishijwe ikoranabuhanga ku bagana ibi bigo ubu buryo bwaraborohereje ariko haracyari imbogamizi aba ni bamwe mu bakoresha serivisi za gahunda ya irembo imwe mu zifashishwa mu gusaba serivisi mu bigo hafi ya byose bya leta nko muri iyi minsi yamaze iminsi hari ikibazo cy'uko irembo riri gukora gahoro wajya kwaka icyangombwa ugasanga biratinze kubera iki kubera ko bashyizemo ibintu byinshi kandi ubwo bushobozi bwo kubitanga byose batarabanza kureba ko buhari muri iyo serivisi y'irembo haracyariho ikibazo kuko abaturage benshi ntibari bagasobanukirwa n'irembo icyo ari cyo ibijyanye n'amakonegisiyo aracyari makeya cyane kuko ushobora kujya gushaka serivisi ugasanga serivisi yagombaga gutwara isaha imwe ugiye kuyitwaramo amasaha atatu cyangwa ane bitewe n'ikibazo cye nyine cy'amakonegisiyo mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga umuntu ku giti cye leta y'u rwanda ivuga ko hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na bibiri na cumi n'icyenda abanyarwanda batunze bakanakoresha telefone ngendanwa bavuye ku ijanisha rya mirongo itatu na gatatu bagera kuri mirongo inani na kabiri n'ibice bitanu ku ijana imibare ya minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo kandi igaragaza ko kugeza mu kwezi kwa cumi n'abiri kwa bibiri na cumi n'umunani abanyarwanda bakoreshaga serivisi za interinete cyangwa se murandasi bari bageze ku ijanisha rya mirongo itanu na kabiri ku ijana by'abaturage bose leta y'u rwanda igashima intambwe yatewe mu guteza imbere ikoranabuhanga rikora ku nyungu z'abaturage kuva mu myaka makumyabiri ishize aha minisitiri w'ikoranabuhanga na inovasiyo madame paula ingabire yari mu kiganiro giheruka guhuza perezida n'urubyiruko rurenga magana inani hari mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize twese uko turi hano tugerageze dutekereze isi aho umuhinzi uri nyabihu ashobora kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo abashe kumenya igipimo cy'amazi akenewe cyangwa ifumbire ikenewe kugira ngo ashobore kunoza umusaruro w'ibihingwa bye tunatekereze uburyo ikoranabuhanga rishobora gufasha kongera uwo musaruro hifashishije ubushakashatsi bureba iteganyabihe kugira ngo tumenye uko ikirere gihagaze tukamenya n'igipimo cy'ubutaka ubushyuhe bwabyo ibyo byose bigafasha abahinzi bose aho bari mu gihugu cyose kongera uwo musaruro twongere dutekereze ku buvuzi aho ureba imiterere cyangwa isano muzi y'amaraso aribyo twita dna kugira ngo ubashe gufata cyangwa kubona ubuvuzi bwihariwe tukiri kuri iki cyiciro cy'ikoranabuhanga muri viziyo makumyabiri makumyabiri kandi uyu mwaka w'inzozi ku banyarwanda ugeze mu rwanda hatangijwe inganda ebyiri zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga izo ni urwa pozitivo ruteranyiriza imashini za mudasobwa mu rwanda ndetse n'urwa mara gurupe rukora telefone ngendanwa aha perezida kagame yari mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro ibikorwa bya mara gurupe mu rwanda hari mu kwa cumi k'umwaka ushize
ati urwego rw'abikora ni moteri y'iterambere dukeneye ku mugabane wacu tugomba kujya mu ruhando ku karere no mu mahanga ku rwego rwo hejuru mu ikoranabuhanga mara gurupe yagaragaje ko dusangiye icyerekezo cyacu mu iterambere ry'u rwanda kandi yiteguye kugira uruhare rw'ingenzi kuri ryo
We value that readiness and we'll work
ati ibyo tubiha agaciro kandi tuzakora kugira ngo ishoramari rya mara gurupe rizagende neza kuko biri no mu nyungu zacu
ntitwabura kandi kuvuga kuri gahunda yo kwifashisha utudege tutagira abapilote mu gutwara amaraso ku mavuriro abarizwa mu bice bigoranye kugerwaho mu rwanda yatangijwe mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu nubwo kugeza ubu leta y'u rwanda itagaragaza mu mibare umusaruro w'iki gikorwa mu birebana no kugabanya umubare w'abashoboraga gupfa bazize kutagerwaho n'ibyo bikorwa by'ubuvuzi mu buryo bwihuse ariko ivuga ko uyu mushinga ukomeje kugira inyungu nini ku buryo harimo gutekerezwa uko iyi gahunda yakwirakwizwa no mu bindi bikorwa by'ubuvuzi byanaba ngombwa ikaba yagera no mu buhinzi remistokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu naho tugeze kuri wa mwanya twahariye ubwisanzure bw'itangazamakuru turabigezwaho na mugenzi wacu geoffre mutagoma
muri somaliya abarwanyi ba abantu cumi n'indwi barimo umusirikare mu rwanda naho ubushinjacyaha umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga noneho tunyarukire mu bufaransa umunyarwanda eugene shibana ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa
claude ganza munyamagana eroge burikaneza nayirobi ijwi rya amerika niyo nkuru kigali asumta kabuyi ijwi rya amerika vedate ngabo ahabagira ubusa ijwi rya amerika denisitokire mutijima venuste shimimana ijwi rya amerika londres
ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radiyo ijwi rya amerika
turabasuhuje mwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko inshuti z'ikiganiro cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turabagezaho igice cya nyuma mu ruhererekane rw'ibiganiro tureberamo hamwe uburyo bunyuranye ubwisanzure bw'itangazamakuru bubangamirwa inzira zikoreshwa n'ibimenyetso bigaragaza ko igikorwa runaka aricyo kibangamiye itangazamakuru nubwo bitahita bigaragara ako kanya ndetse turanareba ingaruka zabyo ku itangazamakuru muri rusange muri kumwe na Jeffrey Mutagoma nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro mbere y'uko twinjira mu nsanganyamatsiko nari mbabwiye mu kanya reka tubanze tubagezeho inkuru yavuzwe cyane ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri iki cyumweru muri iki cyumweru turangiza urukiko rukuru rwo mu ntara ya bubanza mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi rwakatiye abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu igifungo cy'imyaka ibiri n'amezi atandatu rumaze kubahamya icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu terase mpozenzi agnese ndirubusa christine kamikazi na egide harerimana bari bamaze iminsi irenga ijana bafunze umushoferi wari ubatwaye igihe bafatwaga mu kwezi kwa cumi umwaka ushize batabwa muri yombi we yagizwe umwere antoine kaburahe watangije ikinyamakuru iwacu yavuze ko icyo cyemezo cy'urukiko kibabaje kandi ko abanyamakuru bazakijuririra ni icyemezo kandi cyongeye kunengwa n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'abarundi ibeje alexandre niyungeko umwe mu bayobozi baryo yavuze ko abo banyamakuru bazize umwuga wabo naho bamwe mu banyamategeko bo muri icyo gihugu bavuga ko urukiko rwirengagije zimwe mu ngingo z'amategeko zivuga ko gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu bifatwa nk'icyaha mu gihe hamaze kugaragara ibimenyetso simusiga byerekana ko nyir'ukuregwa yari yashyize mu ngiro ibikorwa byo gutegura icyo cyaha bityo bakavuga ko mu gihe nta bimenyetso urukiko rwagaragaje iby'iryo shyirwa mu bikorwa abo banyamakuru batagombaga gukatirwa igifungo umwaka ushize ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru ryanenze igikorwa cyo kubata muri yombi rivuga ko bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru muri icyo gihugu twakubutsa kandi ko mu burundi haherutse kurekurwa blaise pascal kararumiye umunyamakuru wa radiyo isanganiro wari wakoze inkuru yerekeye imikorere y'amashyirahamwe muri icyo gihugu hanyuma akaza gutabwa muri yombi dusubire rero ku nsanganyamatsiko twari twatangiye mu kiganiro cyacu cy'ubushize ijyanye no kumenya uko uburenganzira bwa muntu bwo gutanga no guhabwa amakuru bubangamirwa tugeze ku ngingo ya gatanu aho abanyamakuru cyane cyane ab'igitsina gore baterwa ubwoba cyangwa bagatukirwa ku mbuga nkoranyambaga n'abambari b'abahungabanya ubwo burenganzira nanone ibi biba bigamije kubotsa igitutu gishingiye ku kubibasira no guhindanya isura yabo kuri rubanda hakoreshejwe uburyo bugera ku bantu benshi uku kubasarika habamo no kwandika amagambo abatera ubwoba cyangwa agatera ubwoba imiryango yabo iyo bigenze bityo abanyamakuru bisanga bagomba guhitamo hagati yo gutangaza inkuru cyangwa kwirengera ibyo bikangisho cyangwa icyo gisare iryo terabwoba rigaragarira muri ibi bikurikira kubagendaho hakoreshejwe amazina mahimbano ku mbuga nkoranyambaga no gukurikiranira hafi ibyo bakora haba kuri izo mbuga cyangwa mu bundi buryo bw'itumanaho kuba amashusho amajwi cyangwa ibindi by'ubuzima bwabo bwite byakwirakwizwa kuri izo mbuga mu rwego rwo kubandagaza babyita doxing mu rurimi rw'icyongereza kuremera abanyamakuru cyangwa gukwirakwiza amashusho yahinduwe mu buryo ushaka kubaharabika yifuza nyuma uko bigaragaye bikabitirirwa hari kandi amagambo yandikwa mu mwanya wagenewe gutanga ibitekerezo akenshi asebya asesereza cyangwa arimo ivangura ryaba irishingiye ku ruhu amoko igitsina cyangwa ku bitekerezo ibyo byose ingaruka bigira ku bwisanzure bw'itangazamakuru ni uko bituma abanyamakuru babikorewe batangira kugira ibibazo bishingiye ku gusagwa n'ibitekerezo no guhangayika bituma kandi amakuru y'ingenzi ashobora gupfukiranwa ntavugwe kubera ubwoba bw'icyakurikiraho bityo itangazamakuru ubwaryo rigapfukiranwa n'uburyo bwo gusangira ibitekerezo bukabangamirwa ingingo dusorezaho uyu munsi nirebana n'ibura ry'ingengo y'imari ikoreshwa mu bitangazamakuru ahanini kubera ingamba zifatwa n'abagamije kuniga ubwisanzure bwaryo bituma ibitangazamakuru byinshi bifunga imiryango bityo amakuru abera mu bice bimwe na bimwe agahita atamenyekanye inshuti y'ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru icy'uyu munsi ntaha tugisubikiye mukomeze kugira impera z'icyumweru nziza mwari kumwe na jeffrey mutagoma
arakoze geoffrey mutagoma utugejejeho ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru gusa mbibutse ko mu burundi ishyaka iprona ryatoye bwana gasito sindimwo kuzarihagararira amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatanu bwana sindimwo asanzwe ari visi perezida wa mbere w'u burundi aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri pira anli wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza wikendi nziza